Iri ni ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti ni kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika bibwira abandi bakageze mu mashyirahamwe tugatwenga ubundi bazogutora abana nabo ngo tuzogutora ngo ugeze urabe nkumva ubwoba ubwoba kubera abagabo baguma dukengera niyandikishije uwundi mukenya yari yagiye kwiyandikisha araheba ngo tugende ngo tujye naheze ngo n'umugabo wanje ngo yaranse Nti, reka twiyemere uwo ni madamu christine ufite inema wiyamamaje nk'umujyanama w'umutumba mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu mu burundi avuga ko bisaba umwete kugira ngo abagore biyamamarize imyanya mu buyobozi kuko ngo n'abagore ubwabo badashyigikirana ibi ni mu gihe isi yizihiza umunsi wahariwe umugore inkuru kimwe n'izindi zirimo impunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda zivuye muri kongo turayigarukaho mu mwanya muto reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana
urakoze edi turahera kuri somaliya abategetsi babiri ba leta ya somaliya hamwe na babiri mu bari babacungereye umutekano barapfuye ejo kuwa gatatu inyuma y'aho imodoka barimo iciriye kuri bombe yari yatezwe mu ibarabara mu mpanuka bushira uburengero bwa mogadishu umushikiranganji w'umutekano wo muri leta yo mu ntara yo mu mpanuko bushira uburengero hamwe n'umushingwamanza w'iyo leta hamwe na babiri mu babacungera umutekano nibo bafiriye muri ico gitero bivugwa na Mohamed Sidow Abdurham komiseri wa district ya Wanlawenye abategetsi ba Somalia babwiye ijwi ry'Amerika ko abo bategetsi bafuye bari bavuye mu nama yo gutegura ibitero bya gisirikare simusiga bigamije kongera kugurura ibarabara rikuru ryacishwamo imfashanyo zo gufasha abanyagihugu nta muhari uriyitirira ubwo bwicanyi ariko al-shababu niwo utega imitego nk'iyo ku mabarabara ku bategetsi ba leta ku basivile hamwe no ku basirikare ba amisome bari muri icyo gihugu kubungabunga umutekano abanyagihugu muri sierra leone ejo ku munsi wa gatatu niho bagiye gutora umukuru w'igihugu mushasha bizigiye ko azorongora icyo gihugu cyo muri afurika y'uburengero cyasinzikajwe mu by'ubutunzi inyuma y'ikiza cya ebola cyo mu mwaka wa bibiri na cumi na kane cyahitanye abatari bake abakandida cumi na batandatu nibo bahiganirwa gusubirira perezida ernest bayi koroma arangije ibiringo bibiri by'imyaka itanu itanu yemererwa n'ibwirizwa shingiro abari imbere y'abandi mu majwi ni samura kamara w'umugambwe all peoples congress umugambwe uri ku butegetsi hamwe na julius maada biyo arongoye umugambwe w'abanyagihugu peoples party iyo migambwe uko ari ibiri niyo yagiye irabisikanya ku butegetsi kuva icyo gihugu ciganzuye intwaro y'ubukoroni bw'abongereza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe ubwinshi bw'abitoza bushobora gutuma haba igice kibiri cya kabiri cy'amatora mu gihe hatawoshikana amajwi mirongo itanu n'atanu ku ijana abantu batatu barakomeretse bikomeye ku muhingamo w'ejo kwa gatatu ni nyuma y'aho bacumitiwe imbugita ivyene ni ku murwa mukuru wa autriche ku mugabane wa buraya igipolisi kivuga ko abo bantu bacumitiwe muri distrikte ya leopold stade hafi ya parki ihurumbirwa cane iri ku murwa mukuru vyene uwabacumise yaciye ahunga gushika ubu aracaronderwa n'igipolisi ababibonye bavuga ko uwo mugabo yacumise abantu batatu bo mu muryango umwe barimo umugabo umugore wiwe hamwe n'umukobwa wabo abo bantu batatu barasinzikaye cyane bakaba bariko baravurirwa mu bitaro aho nyine ivyene hano muri leta z'ubumwe za amerika mu gihe hatandwi irahera leta z'ubumwe za amerika iciwemwo n'igihuhusi cy'umuyaga gikomeye amerika yiteze neje nyinshi cyane cyane mu bice byo mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu neje irenga santimetero mirongo itatu niyo yitezwe kugwa mu karere kava mu gisagara ca philadelphia gushika boston kuva ejo kuwa gatatu inyuma ya saa sita indege zirenga ibihumbi bibiri n'amajana atandatu zarahagaritswe kuguruka kuri wa kane hakaba hatekanya ko izindi amajana atatu zishobora kwiyongera kuri izo ntiziguruke ku bw'iyo neje biteze mu kurangiza aha muri amerika kandi amakuru ava mu biro by'umukuru w'igihugu avuga ko perezida donald trump kuri uyu wa kane ashobora gutera umukono ku itegeko ririko ritera amahane rishyira amatagisi ku byuma byinjira aha muri leta z'ubumwe za amerika amakuru itorokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika reuters rivuga ko ryahawe n'umutegetsi yegereye perezida trump avuga ko izo ngingo zishobora kuzoca zitangura gushyirwa mu ngiro inyuma y'indwi zibiri perezida ariteye ku mukono ayo matagisi bitekanijwe ko ashyirwa ku bice mirongo ibiri na bitanu ku ijana ku byuma bya asiye hamwe na cumi ku ijana kuri aluminiyumu byinjira aha muri leta z'ubumwe za amerika ibyo trump avuga ko bisubiza inyuma ubutunzi bwa amerika kuko bisanzwe bizimbutse kandi byinjira ku buntu umuyobozi w'ikigega mpuzamakungu fmi christine lagarde ejo kuwa gatatu yaragabishije ko hashobora kuba intambara mu byo guhanahana ibidandazwa avuga ko iyo ngingo ya trump ishobora kuzosubiza inyuma urudandazwa mpuzamakungu ragaradaganura abegwa n'ayo matati kuja hamwe bagatorera inyishu ico kibazo
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na aloise bigirimana amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari kuri iyi tariki ya munani ukwezi kwa gatatu buri mwaka isi yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore uyu munsi ubaye mu gihe mu ntara ya makamba mu burundi gatandatu n'ibice bitanu ku ijana byonyine aribo bayoboye imitumba iyo mibare ntishimisha abagore bari mu ihuriro ry'abakenyezi bemeza ko n'abo bake bari mu nzego bakora neza kuruta abagabo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika kirisi munezero mu ntara y'amakamba nk'uko umugujejwe amatora mu ntara ya makamba uvyerekana ku bajenama b'imitumba amajana atandatu na mirongo icenda na batanu batowe mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ijana na babiri n'abakenyezi muri abo ijana na babiri munani bonyene nibo bagomwe ngo barongore imitumba mu mitumba ijana na mirongo itatu n'icenda igize iyo ntara Fitinema Christine ni umukenyezi w'imyaka mirongo itanu n'itandatu w'abana munani yaronse amahirwe yo gutorwa kurongora umutumba wa Kirama muri komine ya Makamba kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu avuga ko kugira ngo yubahuke kwitoza byamusabye kurinda nari umudandaza w'ibitoke ngo akanya urwagwa mu nyuma rero abantu b'abagabo bariko baratoza amatike aho yoje kunyaka tagisi ikwira ngene nivyo ndiko ndadandaza n'abakenyezi bose tubana nico cari kidutunze agaca yizanira ububido ngo tumurongerere inzoga ajana ku mihira zikubera iki ibintu twoguma tubisabirako duti turashoboye na twebwe baca duhaye amatike dukegeranya amafaranga ateranye ubwoba kandi tutivunya kandi tunezerewe mu miryango kugira we n'abandi bakenyezi babana ku mutumba kirama boroherwe fitinema christine yafashe ingingo yo kwitoza mu bajenama b'umutumba mu matora mu bibiri na gatanu ariko abandi bakenyezi ntibamushigikiye ntibibwira abandi bakenyezi mu mashirahamwe tugatwenga ubundi bazogutora abaye nabo ngo tuzogutora ngo geze urabe nkumva ubwoba ubwoba kubera abagabo baguma dukengera niyandikishije ubundi mukenyezi yari yagiye kuyandika kwiyandikisha araheba ntingo tugende ngo je nahevye ngo n'umugabo wanje ngo yaranse nti reka twiyemere mu kirundi rero uvuze kwiyemera benshi bumva yuko umenga nakagaye mu bamuca intege harimwo n'abagabo batemera yuko umukenyezi yobarongora bakanceka muri vyinshi nararika nkikoraniro bagaca inyuma gusivya mu nyuma rero bakigisha n'abandi bagabo ngo ntabwo twagwa n'umugore ngo reka baradutwenga abandi wini imitumba iradutwenga izo rero bibaye gutyo haragera rero igihe cyo mu myiyamamazo ikurikira ngo twese ngo dusubira gutwagwa n'umugore gutinda aho numva ubwoba ntijengera ndabihebe naribaza ingorane kandi zaranahatswe uwo mukuru w'umutumba agashima ariko ukugena umugabo wiwe amushigikira mu ihuriro ry'abakenyezi bararaje gushinga no kugene urugero rw'abakenyezi bari mu nzego z'intwaro ruri hasi mu gihe abagore berekana ubutwari mu mabanga bajejwe niyo nsaba donavine arongoye iryo huriro imakamba arasabana cane cane abarongoye imigambwe n'abajejwe intwaro ko aho bishoboka imiburiburi y'ibice mirongo itatu kw'ijana vy'abakenyezi bitangwa mu nzego yorenzwa tubiravye mu vyavuye mu masezerano y'iyarusha mirongo itatu kw'ijana bafa- bagifashe nk'igitigiri ntabanduka mugabo aho si hose ni mu bice bimwe bimwe kuko hari aho usanga ico gitigiri gishobora kurenga kuko n'imiburiburi ni ukuvuga yuko ari mirongo itatu canke bikaduga ariko bafashe nka bibiri yakumeye nk'abakenyezi bategerezwa kuronka mirongo itatu kw'ijana na mirongo irindwi kw'ijana vyokunda nta mukenyezi n'umwe aratumara amazi mu bakenyezi batowe ngo yifate uko bitabereye abakenyezi usanga mbere iyo ba- hageze ko batanga amanota bariko bararaba bati aba- abakora gusumbya abandi n'abahe turafise ba musitanteri babiri b'abakenyezi ico twabonye ni uko no mu- no ku rwego rw'igihugu muri bimwe bita ama evaluation de performance usanga bafise ibibanza biteye iteka cane ubwa fitinema christine umukuru w'umutumba kirama inzitizi nkuru abakenyezi b'imakamba bakwiye guhangana ni ukutiyemera nta yindi ntambamye umukenyezi wese abonetse umukenyezi yiyemera yumva abishoboye nta mabuye ariho amabuye no kwitwarika abantu no gukunda abantu ku mutumba ni ukumva yuko ukunda ibikorwa by'iterambere ukabikoresha abantu nta yindi ntambamye iriho je ndibaza ko umukenyezi wese ahari yo kwitegura agashira ubwoba akumva yuko nawe nyene ashoboye kandi nta munsi umukenyezi bazoriha kumutera ubwoba ari imbere y'abagabo kuko niko vyamye kuva na kera gade niyukuri buramatari w'intara ya makamba arashima ukugene akorana n'abakenyezi bajeje intwaro ku bandi bakenyezi abona ariko ko bataja habona ngo berekane ubushobozi bafise kugira babatore Eh, akagohe nobavunira nuko bazokwitoze nkuko abagabo nabo bitoza bazobona uwo bakwiye gutora kuko mu gutora umuntu ntibafa uwo batoye baraba umuntu azobagirira akamaro mu bijanye eh, n'iterambere imibano ubutunzi n'ibindi byi- n'ibindi byinshi cyane eh, bw'ubuzima bw'igihugu uwo ba- bitura nawe bakabona yuko ashobora kubatunganiriza rero nobatera akamo ko abakenyezi nabo nyene eh, bokwitegura nihagera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri nabo baze babe mu ba mbere bazo kwitoza mugabo kugira bagutorere uko uba ufise imico myiza nuko uba ufise imigenzo myiza nuko uba mu rugo nawe iwawe biba bimeze neza ko ntiwoza gutwara abandi nawe vyo mu rugo iwawe vyakunaniye mu ntara ya makamba igizwe n'amakomine atandatu abiri yonyene mabanda na vugizo ntiyarongowe n'abakenyezi bamwe mu bakenyezi twavuganye aho imakamba bamenyesha yuko boroherwa gutura ibibazo bibabakiye abatware b'abakenyezi abenshi bakaba bitura intwaro mu bibazo biraba ubuzima bwabo nk'amatongo n'imigenderanire mu ngo imakamba chrisi munezero ijwi rya amerika mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda impunzi z'abarundi zari zarahungiye mu nkambi ya kamanyola iherereye i walungu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zavuye muri iyo nkambi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu zihungira mu rwanda zinyuze ku mupaka wa kamanyola uhuza igihugu cya kongo n'u rwanda ibyo bibaye nyuma y'aho izo mpunzi zibarirwa hafi ku bihumbi bitatu zanze kwiyandikisha zibitewe n'imyemerere y'umugore bayoboka witwa zebia ngendakumana mu kiganiro n'ijwi ry'amerika umwe muri izo mpunzi francoise ndayisenga avuga ko bavuye muri iyi nkambi kubera kubaho nabi no gutinya ko leta ya kongo ishobora kubohereza mu gihugu cy'u Burundi ku ngufu yabivuganye na mugenzi wacu diane ninahazwe duhejeje kujabuka tuvuye i kamanyola tusubiza i bugarama ku ruhande rw'u rwanda tuvuye muri kongo kuko kongo yaratwimye ubuhungiro twari tumazeho imyaka hafi itatu twashimye rero kunyaga amagara yacu turabe ko ahandi ho boshobora kutwakira abo bafite umutima mwiza wo kwakira impunzi muvuga ko kongo yabimye ubuhungiro ariko a- baravuga ko banse kubandanya babafasha kubera ko mwanse kwiyandikisha biciye mu nzira impunzi zose zirinda kwiyandikisha biciwemo waranse kwiyandikisha bakoresheje uburyo bwa biyometiri kuko bidahuje n'ukwemera kwacu leta ya kongo yari ibizi yari yaratwemereye kutwandika idakoresheje ubwo buryo hari hageze kwisohora amakarata y'impunzi ko yari yemereye ubuhungiro mugabo ikisaba hasere twandika aricyo gituma twe twayangiye hanyuma rero ugiye kubiraba uburenganzira bwo kuba impunzi ntibabutanga kuko wemeye kwiyandikisha kuri ubwo buryo bwa biyometri babutanga kubera ibyatumye uhu- uhunga igihugu cyawe biguha ubwo burenganzira bwo kuba impunzi mu kindi gihugu i rusenda hari kandi irimwo hafi ibihumbi mirongo ibiri birenga imurongo hari abandi bangana gutyo ni abarundi nkatwe bahunze igihe twahunga egume baremeye kwiyandikisha ku ubwo buryo bwa biyometri mugabo babubahaye atari uko bemeye gusa iyo yandikwa ari uko baraje icyatumye bahunga igihugu cyabo bitwumva rero igituma botwima ubwo buhungiro ngo nukera twanse kwiyandikisha gusa ikindi naco twari bwishwe n'inzara twari tumaze amezi abiri arenga guhera umwaka utangura nta mfashanyo n'imwe twari tukironka atari uko baturonse amazi gusa abantu batagira aho basoroma bugarije mu ikambi ataco bihereza kaceto ca ruguru batagira ico bafungura tuba twumvise ko n'amazi bahora baduha bayahagarika mugaca mwiyumvira namwe ahantu hari abantu bangana gutyo batagira amazi tuzahakorera amacinya tukagira tuti none twemeye gupfa tugiye kuraba ko hari ahandi rero tworonka ubuzima bwiza bashobora kutwakira bakadufasha abategetsi ba kongo mwabasezeye imbere yo kuja ngaho mu rwanda ntitwabasezeye kuko n'abanyene ntibigeze batubwira yuko ubwo burenganzira bw'impunzi batabuduhaye babyumvise hanze hcr nayo hasere kubera itari ikidufasha nta n'icyo twari tukivugana urumva twasa nuko tanamigenderanire twari tubifitaniye nta inama twasezeye ariko kandi iyo hcr muvuga ko itabafashije ngaho muri kongo ni nayo ikora kuri ayo mategeko nyene mu gihugu c'u rwanda murahava mwibaza ko baza kurenga ku vyo basanzwe bakorera ko hama bakabakira nk'impunzi batabanditse ubutegetsi bw'igihugu nibwaduha ubuhungiro hcr ikorera ku byo bazoba ba- babwiye ubu abategetsi bo mu rwanda ngaho muri baje kubaraba bamaze kubabona hari ijambo barababwira babakiriye vyifashe gute ubu niho bari bagitangura kutwakira ntiramenya icyo batubwira eh, niho twari tugitangura kubonana nabo ngira twahava tumenya hanyuma icyo batubwira muri rusange mungana gute ibihumbi bibiri n'amajana atanu na mirongo irindwi n'icyenda ni twaba twashitse twese nta makuru aravuga ko hari uwasigaye mu nzira niziriye ko twese twaje kuko nta n'isanganya twagize mu nzira twaje neza bacungera umutekano wo muri monisco badufashije baracungera umutekano mu nzira na- mbona umenga n'abanyuma bamaze gushika mwahaje n'amaguru twahaje n'amaguru kiretse ibimuga n'abari barakomeretse muri iyo ntambara yo mu kw'icyenda bashoboye kuronka imodoka yabafashije ikabunguruza ariko ibintu byacu bisigayeho nka byose kuko tutashobora kubyikorera ari nka hamwe leta y'u rwanda naho na hcr mu gihugu c'u rwanda bokomera kuri iryo jambo ry'uko ata mpunzi n'imwe bakira ku butaka bw'u rwanda atarinze kwiyandikisha muri ubwo buryo mwumvuga ko butajanye n'imyemeranire yanyu muraheza muce mukora iki tuguma twinjigiye yuko twakirwa neza bamaze kumva ingorane dufite nabo nibaza ko badaca baduterera hanze tugiye ko baza kutwakira neza hari ico uwo muyoboka zebyange ndakumana arababwira uyaye tumuheruka akiri Burundi atarahunga mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri nta kintu na kimwe turavugana nta jambo na rimwe tubwira ndayisenga jeanne françoise murakoze kuri kano kanya muhaye ijoro ry'amerika murakoze nawe ku rubuga rwa twitter minisiteri ifite impunzi mu nshingano zayo mu rwanda yanditse ko impunzi z'abarundi zisaga ibihumbi bibiri na magana atanu zari zarahungiye kamanyola zinjiriye ku mupaka wa bugarama zivuga ko zihunze umutekano muke iyo minisiteri ivuga ko yo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr bari kubakira babaha ubufasha bw'ibanze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana yavuganye na bwana frederic harerimana umuyobozi w'akarere ka rusizi aho izo mpunzi zambukiye atangira amubaza iby'izo mpunzi ni impunzi z'abarundi babaga muri congo eh, bahungiye mu gihugu cyacu mu karere ka rusizi zaba ari zingahe imibare ya nyayo twajya kugeza n'ubu ngubu turacyabona abaza kandi eh, n'abamaze kuza bose ntabwo ba- barandikwa turacyari kubarura Eh, Mhm.
ariko urebye n'amaso bari hagati y'igihumbi na magana atanu n'ibihumbi bibiri ubwo mu mwanya uri buze bose bamaze kuva eh, ku ruhande rwa kongo uko turi kubabona batugezeho tumaze kubarura twaza kubatangariza byinshi birenze Mm, wenda niba mwavuganye nabo bari kubabwira ko bari guhunga iki aka kanya ntabwo tukiri turaba- turatuza cyangwa se nabo ngo batuze ku buryo tujya mu byo kubabaza ngo barahunga iki urumva umuntu umubaza icyo ahunga umaze kumwakira Mm.
Eh, i- icyo dukora ni ukubanza kubakira i- ibindi byo kubabaza icyo bahunga eh, baza barabitubwira ariko haravuga bati umutekano wacu ntabwo tuwizeye ubwo rero nibyo tukirimo turaza kubaha amakuru mu masaha ari buze iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amashyirahamwe yigenga afite uruhare rukomeye mu rugamba rwo kurwanya amakimbirane kugarura no gutsimbataza amahoro kimwe no gutera umusanzu mu iterambere ry'igihugu amwe muri ayo mashyirahamwe arimo ayo mu karere ka afurika y'ibiyaga bigari arahamagarira za leta kutayafata nk'abanzi ibyo babivugiye mu nama ibahuje iteraniye i Nairobi muri Kenya yo kwigira hamwe uruhare rw'amashyirahamwe yigenga mu gukemura ibibazo n'amakimbirane umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza i Nairobi muri Kenya adufitiye inkuru irambuye iyo nama yateguwe n'urunani mpuzamakungu rw'amashyirahamwe yigenga hagwanya injyane n'amakimbirane mu ntumbero yo gushikira iterambere nyakuri beverly ringa adaserukiye iryo shyirahamwe yabwiye ijwi rya amerika ko ahanini igikenewe ubu hari ukugwanya ihonyangwa ry'agateakazina muntu rikorwa na bamwe mu bategetsi b'amaleta hamwe n'imigwi igwana namubajije niba yizeye kubona ivyo yifuza bishitswa of course definitely otherwise um, uh, we wouldn't be here as we have uh, agreed on yesterday probably there are two things ahagira ati ego cyane hatari uko ntitwari kuba turi hano nk'uko twabivuganye ejo hari ibintu bibiri dufise muri iyi si yuzuye agacinyizo gakomeye ni ibyizigiro no gushyira hamwe inguvu mu guhindura ibintu atari uko abafise inguvu aribo leta igisirikare n'igipolisi bo bandanya guhonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu ataco binona also in the military in the po- police with continue perpetrating human rights violations with um, impunity ariko Emmanuel Chidongo yaturuka muri Tanzania asa n'ufise amakenga Kwa jinsi mambo yanavyokwenda ni mazuri. Sasa sijui uko ibintu biri ni vyiza turiko dukora vyiza ariko mu mareta yacu muri EAC ubu hari intambamyi amashirahamwe menshi ntagifise umwidegemvyo wo gukora nka mbere kera warashobora gukebura leta haba ku nyungu z'abarimyi canke abandi bantu bato bato ariko ubu hari ubwoba mu bihugu vya afurika haracaragahaze niko tuzoganira vyinshi ariko bizoherera aha kuko amashirahamwe yigenga ntaco yishoboje ata migenderanire na leta na serikali ariko umurundi bosco ku bwayo ntakekeranya ku kamaro k'iyi nama uravye ingingo bagiye bihaye bakavuga bati tuzoshiraho abaduserukira ku rwego rw'isi yose hanyuma mu burere mu burere hanyuma tugerageze kuza turabwirana ibiko biraba ndetse tuze turakorana amanama buri gihe harimwe eh, mu mwaka canke kabiri urabona yuko kumbure nibamara gushika iyo bose baje bava ko kumbure vyoshobora kugira ikimazi abantu bakamenya yuko mu gihe c'intambara mu gihe ata mutekano uhari ko bategeza kuguma biyumvira ku iterambere kandi bakamenya ko ah, niko uh, intambara canke umutekano muke ari intamba my'iterambere ariko bakamenya yuko bishobora gukunda yuko uguma wiyumvira n'iterambere naho nyene haba ariyo ntambara canke ugahiga inyishu z'ivyo bibazo bizana intambara nibaza ko bizogira akamaro charles linjap nawe wo muri kamerun agaruka ku kibazo abategetsi b'ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere bakunze kwitwaza Some Western NGOs represent the policies of their governments. It's true.
amashyirahamwe amwe amwe yo mu bihugu vya rutura aserukira amapolitike y'ibihugu vyabo ni ukuri kandi bishobora kuba intambamyi ku bihugu bikenye mugabo kandi mu nzira y'iterambere igihambaye ni ukumviriza nibaza ko amaleta akwiye kureka kwama mu kibanza co kwizibirirako Defensive positions all the time.
ku bwayo nawe yibaza ko inyungu zigaruka ku maleta ubwayo naho bitoroshe gukorana n'amaleta kuko uh, kenshi amaleta usanga bitoroshe gukorana n'amashyirahamwe yigenga bashizeho ingingo aho kuzovugana na, na za leta kuzisaba bimwe bimwe mu byo bategerezwa guterera leta nka- nk'aya aya mashyirahamwe ku- kubera ko ugiye kuraba ibyo bariko biga ubundi ibyo byazanira akunguko n'amaleta ugiye kuraba ibihe turimo sinzi ko amaleta yose azovyemera ko hariho amaleta mwamwe azobonamwo inyungu akavyakira kandi twizeye yuko mbere n'ayandi maleta yose azovyemera ico cizere naco anibambe cikunda afise nubwo igihugu ciwe ca kongo kiri mu ndyane Je sais bien que la situation de la RDC par rapport à sa agira ati fragilité.
ndazi neza ko ibintu biteye akoba uravye indyane muri kongo mugabo mu mashirahamwe yigenga turizeye ko bizogenda neza nico gituma tuza muri aya manama kugira dutore uburyo bwo kwikingira ivyoshika pour prévenir à cette situation.
iyi nama yatanguye kuri uyu wa kabiri yari yitabwe n'abantu bavuye ku migabane ya afurika amerika aziya hamwe n'uburaya eroje burikaneza nayirobi ijwi rya amerika mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi ikipe olympic star yaraye inganyije ubusa ku busa na el hilal obeidi yo muri sudan ni umukino wo guhatanira igikombe cyitiriwe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa afurika caf umunyamakuru wacu w'imikino evariste nzikubanyanka yakurikiranye uwo mukino wabereye mu ntara ya ngozi muri rya higanwa rya afurika ryo guhiganirwa igikombe ca africa coupe de la confederation kuri uyu wa gatatu umugwi olympic star w'imuyinga watanye mu mitwe na el hilal obedi wo mu gihugu ca sudani urwo rukino rwabereye ku kibuga urukundo kiri muri komine mwumba y'intara ya ngozi urwo rukino mpuzamakungu rwa mbere kuri ico kibuga ntigwereye abanyamuyinga kuko umugwi wabo wanganije na el hilal ubusa ku bundi inyuma y'iminota mirongo icenda y'urukino uko kunganya ntikwahimbaye abakunzi ba olympic star nk'uko uno yabibwijwe rya amerika ibintu bibaje cyane rwose kuko uravye ukuntu bakinye igice cya kabiri batahukira nabi cyane batahukira defensive uriye kwataka imbere kugira bashobore kongera amata hakiri kare mu ndwi imwe n'igice bazoja gukina urukino rwo gusubiza n'igiko usaba umumenyereza kumenyereza yokwatana abakinyi neza akongera akababwira bakina umupira wo hasi kuko sudani n'abantu bamenyera gukina umupira wo hejuru bakinya umupira wo hejuru bashobora kuba- kubadomina kuko barabarusha uburebure no ku mipira yo ku- ku mitwe ntibashobora kubadomina basaba yuko yobafasha mu kubamenyereza umupira wo gukina hasi umumenyereza w'umugwi wa olympic star nabo nyene ntiyashimye kubona mu rukino rwa mbere abasore amenyereza bataronse igitsindo na kimwe naho yagerageje guhindura ibintu mu kibuga naho imana hussein welo avuga ko abakinyi biwe bakinanye igihe ababo urabona kuri jewe na- je mbona yuko ari akantu paske aba bahungu bacu tukiniye mu burundi urabona bari supresiyo y'abafana sibyo bari supresiyo y'abafana ariko je ndazi yuko amace roturu bashobora kugira akantu oya si kuvuga yuko twashize ngo umuataka umwe wonyene twashize abataka babiri ariko urabona ka ni discipline tactique bariko baragira paske twe twarakinye 4 4 4 d si kuvuga ngo twa- twa- twarakinye match dufise umuataka umwe twarakinishije abataka babiri ariko urabona tu- tugiye ku- kuwataka turashira abataka babiri tugarutse kuwa- kudefanda tuca tugumana n'umuataka umwe no mu rukino rwa mbere rw'iryo higanwa rwabereye i bujumbura olympic star wari wanganije na etoile filante wo muri burkina faso ubusa ku bundi abo basore b'imuyinga bagiye kurondera intsinzi wa gadugu kandi barayizanye ntawuzi ko mu rukino rwo kwishura ruzohuza olympic star na el hilal obed muri sudani bizogenda uko umumenyereza hussein welo avuga icyo agiye gukora urabona muri football byose birashoboka urabona twarakinye match contre eh, efo twaranganye igihe bujumbura ariko muri burkina faso tuca tugira correction nayo match vraiment cya mbere na mbere rwanda turashima imana twamaze kubamenya ingene bakina tugiye ku- gukosora kugira match retour tugire resulta nziza Kwanza- cya mbere na mbere ndashima imana kwanza ndabashima abafana urabona sapoti yabo irakenewe muri football urabona umufana n'umu- n'umukinnyi wa cumi na ka- na kabiri Vrema, i- urabona muri football hari ibintu bitatu ari gusinda gu- gu- gutsindwa no kunganya Iti- bategerezwa kumenyera- kumenya yuko muri football ibintu bitatu birakenewe ariko twabuze uno munsi amahirwe yo gutsinda je ndazi yuko tugiye kukosora sivyo match retour kugira turondere intsinzi urukino rwo kwishura mu gihugu ca sudani akaba ari ku igenekerezo rya cumi n'indwi kuno kwezi kwa gatatu turimwo atagihindutse mu ntara ya ngozi iri mu buraruko bw'uburundi evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika nshuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ntaho kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro uwabishyize hamwe ni fatuma alimasi karara amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayagejejweho na aloyizi bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.